my country people no be small tin o as your edoche don come as i yarn say dat slogan wey come as when everybody come dey yarn take dey post so dey gbedu say no gree for anybody say na im bring am come outside o oh, say na im na im be the originator say di post wey be say im post for instagram and facebook say na im take yarn dat tin o oh. say wey be say come go viral so na everybody con dey use say imsef wen e investigate on di matter, e con believe say wey see am sidon think di matter well settle down say na im truly bring dis talk um eh, slogan come outside o oh. say no green for anybody say you no see am na say um eh, wen investigate di mata say na im do am say dey suppose nigeria suppose dey give am credit o oh know this one wey dem dey yarn dey talk this one today talk this one so na so e come take dey yarn di matter dey talk am hmm. trust nigeria na so na dem come start to dey comment o say na dem come say it's obviously but dem never still gree for you say e go marry another woman o na from there dem come bring the matter come dey yarn the matter dey talk am o dem come say ah e spoil relationship from childhood say thank god say dem no give am govnor no become di govnor bishop o say e for abuse power well well na so dem come take dey yarn am dey give eh, iye edochie dem come tell am say since di day wey e be say e destroy im own family follow strange person strange woman say na since dat day e be say e lost im reputation. so na so dem come dey dey yarn di dis thing na matter the woman be dey talk say ah na him bring am come outside bring the slug am come outside from there na insult come enter say i go say no gree for anybody even dem sef dem never gree for am for the woman wey be say he dey follow na dem come still dey yarn o dey insult am no na the slug everybody come dey use some come say kai which you no be you carry am come outside o say na another person na him carry am come outside but no person, o but you say e get evidence say na im be im wey e be say e tok am carry am come outside so na so to me me no even know even do am but me know say i see am for post wey relate to judy austin no gree for anybody this year so na so the matter be my country people, from there people come still dey insult am gbese make comot e enter e marriage side o like once i come say this matter sef e get k leg so na sign say make i still drop this one for here o may una leave una comment.